Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kane itariki cumi na zibiri y'ukwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na Federike Nkurikije.
torage 2007 aha mu ngambi y'Imusasa bamaze kutwara ingo mirongo ibiri gusa mu bihumbi indwi dufise ngaha mu Burundi turiko turasaba gusa yuko tubona leta ya Kongo bigiye neza tukagaruka kubera ibintu byo kunywa baduhendahenda ubuzima dufise dufise ubuzima bwa nabi cyane Uyu ni umwe mu mpunzi z'abanyekongo zicumbikiwe mu ikampi ya Musasa mu Burundi avuga bimwe mu bibazo bibangamiye izo mpunzi muri iki gihe zisaba kwimurirwa mu kindi gihugu. Iyi nkuru co kimwe ni inkuru yerekeye itegurwa ry'amatora kamarampaka atekanijwe mu kwezi kwa gatanu hamwe n'inkuru yerekeye umukenyezi yibuka ukuntu yafashwe ku nguvu igihe c'ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda turazigara ko mu kanya kari imbere. ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana mwaramutse neza Aloise umwanya ni wawe urakoze frederico tuyahereye mu gihugu k'ibanyi urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo rwariyunze mu ntumbero yo kuyamiriza umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora hamwe n'imashini zawo zo gutora uwo murwi nyene utekanya kuzokoresha amatora yo kwigenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu mu kwezi kwa cumi na kabiri mu rwandiko bateyeko umukono ejo ku munsi wa gatatu i Kinshasa abakuru b'imigambwe itanu harimwo na Felix Tshisekedi amaze kumenyesha ko azokwitoza muri ayo matora bararahira bakarengwa ko batemera imashine umurwi w'amatora ugomba kuzokoresha kugira zizosohore amakarata y'amatora izo mashini zakozwe na sosiyete yo muri korea y'epfo yitwa miru system kandi komisiyo y'amatora muri ico gihugu ca korea y'epfo hamwe na ambasade yaco i kinshasa barahakana ko batazi ivy'izo mashini abatavuga rumwe na leta ya kongo basaba leta ya korea y'epfo guhagarika amasezerano yo kugura izo mashini hagati y'umurwi seni wo muri rdc hamwe n'iyo sosiyete miru yo muri korea y'epfo papa francisco n'umwungere wa kiliziya katolika aremeza ko yakoze ikosha rikomeye ku kuntu yabyifashemwo ku kibazo cy'umupadiri muri shiri yagirizwa inyifato zitabereye z'ubusambanyi ibyo yabishikirije mu rwete yandikiye abepiskopi muri ico gihugu abamenyesha ko ababaye cyane kandi amaramaye n'ivyabaye muri urwo rwete rwashyizwe ahabona ejo ku munsi wa gatatu na vatikano papa francis yabwiye abo bepiskopi ko agiye gutunganya inama yihutirwa mu ndwi ziri imbere kugira bavugane kuri ico kibazo uwo mutegetsi wa ekleziya katolika yatumiye kandi abakorewe ayo mabi gushika i roma mu butaliyano kugira abasabe imbabazi amaso mu yandi mwamenya ko igihe yagira urugendo muri shiri mu kwezi kwa mbere papa francis ntiyahaye agaciro ibirego byashyikirijwe n'abanyagihugu bavuga ko basambanijwe n'umwepiskopi yuan baros wo muri icyo gihugu cya shiri ambasaderi w'uburusiya muri libani yatangaje ko igisirikare cyabo kizokoresha misile zose amerika kizokorora murambabarira misile zose amerika izorasa perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika yamusubije akoresheje urubuga rwiwe rwa twitter ati ntimwari mukwiye gushyigikira inyamaswa iryoherwa no kwicisha abanyagihugu ibigwanisho by'ubumara mwari mukwiye kwitegura misile kuko zizoza inyamaswa niko perezida trump yise umukuru w'igihugu cya siriya bashar al assad inyuma yaho abanyagihugu bagera kuri mirongo ine bishwe n'ivy'amakungu avuga ko bazize ibirwanisho by'ubumara ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze leta z'ubumwe za amerika n'ibindi bihugu bitandukanye by'inshuti zayo barega leta ya siriya ko ariyo yabishe nayo siriya n'uburusiya bo barabihakana ejo kuwa gatatu perezida trump yatangaje ko azorasa muri siriya umuvugizi wa perezidanse y'uburusiya nawe dmitri peskove yavuze ko ibihugu byose bifise uruhara muri siriya byari bikwiye gucisha bugufi kugira ntibyatse umuriro mu karere kose kuri icyo kibazo nyine umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni antonio guterres yasabye ibihugu bitanu ntayigayizwa mu nama igejwe umutekano ku isi kwirinda gukora icyo cyose cyotuma ibintu muri siriya biyangara guterres yabwiye ejo ku munsi wa gatatu abo ambasaderi ba leta z'ubumwe za amerika uburusiya ubushinwa ubufaransa hamwe n'ubwongereza ko ahagaritswe umutima n'ibyuka by'ubumara bibandanya bikoreshwa muri siriya avuga kandi ko ababajwe n'uko gushika ubu inama yawe nigejwe umutekano ku isi itarumvikana ku kwemeza itegeko ryo gushyiraho umurwi utohoza kuri ibyo byagirizwa siriya yabibukije kandi ko utwigoro twose twokorwa twubahiriza tubwirizwa kugana ku guhagarika imibabaro abanyesiriya babayemwo ibihe birebire aha muri leta z'ubumwe za amerika umukuru w'inama nshingamateka paul ryan ntazosubira kwitoza mu kwezi kw'icumi na kumwe ibyo rero birateye amakenga abahurikiye mu mugambwe w'abarepublikani bavuga ko bizotuma batazosubira kuronka igitigiri kinini mu nama nshingamateka mu kiganiro yahaye amenshi makuru ejo ku munsi wa gatatu paul ryan yatangaje ko agiye gufata akaruhuko ko mu zabukuru inyuma y'amezi atari make yari aheze ayo makuru anugwa nugwa uwo mutegetsi aserukira leta ya wisconsin yatanguye ku mukuru w'inama nshingamateka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu akaba yatanguye gukorera inama nshingamateka mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'icenda
urakoze aloyize ku makuru uheje kudushikiriza mu gusozera urugendo rwiwe mu burundi filipo grandi umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu yitaho impunzi ku isi hcr yaragendeye impunzi z'abanyekongo ziri mu ikampi ya musasa muri komine ya kiremba y'intara ya ngozi ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze ari mu burundi filipo grandi umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi hcr yagendeye ikambi y'impunzi z'abanyekongo iharanira demokarasi kuri uyu wa gatatu ya musasa yagendeye impunzi zifise ibibazo byinshi zifuza ko hcr ikemura muri ivyo bibazo ikijanye n'imfungurwa kiza ku isonga bo turonga idolare menga n'idolare icumi mu bihumbi cumi n'umunani by'amarundi ugupokera tupokera nabi cyane ibiro baduhereza by'ifu batazanye iyo bo badupokeza ibiro icumi ku, ku, ku, ku, ku mutwe w'umuntu ku kwezi vrema ni bintu bigoye cyane bigoye cyane ni ukuvuga baduha seti kilo y'ifu tuwa kilo y'ibiharage n'ituparimu y'amavuta umva rero tuvuze par tfe taille familiale umuntu umwe aronga seti kilo none iyo seti kilo vrema yogushikana ukwezi ikibazo cy'imfungurwa ni ikibazo kijyana n'icy'amagara y'abantu sate ngaha ku bitaro vrema ntibigenda neza ugiye kwivuza nuko uravuga ati ndiko ndariwa mu nda baguha de parasamole uvuze ko ati ndarwaye umutwe baguha parasamole ntibarenza parasamole zibiri numva ngaha urabona ko um, amaze kwaduka malariya nyinshi na gripe epidemia yabaye nyinshi haruko utagize ubundi buryo ukagenda gusaba ku masanganzira ngusumbanye akagufasa nk'amafaranga ukagenda kurendera imiti hariya vrema aha tuba nabi cyane kandi n'abana benshi bako barafa hejuru y'ukubura imiti izo mpunzi ziharugwa mu bihumbi umunani zivuga ko haciye imyaka itatu zitaronka ibikoresho vyo mu nzu ikizuku cyo kukinjika ibifungurwa bike baronka kikaba kidakwiye aba banyekongo iharanira demokarasi bahawe ubuhungiro mu burundi bavuga ko n'ibikorwa vyo guhabwa igihugu kigira gatatu cobakira bitariko bigenda neza vrema ku myaka tufise toraje 2007 aha mu ngambi y'imusasa n'ubu mu 2007 baratubwiye yuko ngo kiritere yaraje ngo bajya abantu bamaze kumara imyaka myinshi batazogaruka muri kongo kuba dukorera badukorera nabi ku myaka tufise ngaha kuri iyo myaka igihe kiritere yinjiye bamaze gutwara ingo mirongo ibiri gusa mu bihumbi indwi dufise ngaha mu burundi turiko turasaba gusa yuko tubona leta ya kongo bigiye neza tukagaruka kubera ibintu byo kunywa baduhendahenda ubuzima dufise dufise ubuzima bwa nabi cyane umuyobozi mukuru wa hcr avuga ko yazanwe no gushimira igihugu cyabakiriye no gutera akamo abatanga imfashanyo kugira babandanye bongereza c'est une opportunité pour moi de remercier le gouvernement du burundi ni akaryo keza kuri jewe ko gushimira leta y'u Burundi iyo yahaye ubuhungiro impunzi z'abanyekongo kuva kera nkashimira abarundi ubwabo bemera gusangira nabo uburyo buke buhari nkanashimira n'abadufasha ndabibutsa ko imfashanyo zitegerezwa kubandanya kandi zikongerezwa kubera ibikenewe byihuta réfugiés ici, mais pour leur dire que cette aide doit continuer, doit même augmenter parce que les besoins sont très urgents.
Filippo Grandi yemeye ko bagiye gufasha kugira impunzi zishoboreye gukora ibikorwa bizibeshaho zitazeye inze ku mfashanyo ya buri gihe Et euh, il faut vraiment aussi euh, penser plus, davantage à l'autonomisation des réfugiés. Ces réfugiés ne peuvent ni ukwiyumvira gufasha impunzi kwibako izo mpunzi ntizishobora kubeshwaho no kwama ziteze amashi ni ukubigisha imyuga bagahimirizwa kuyironderera ubuzi turi kumwe n'abafasha mu by'iterambere nk'uko bisanzwe na leta y'u Burundi irimwo kugira dufashe izo mpunzi gushikaho zizotahukira iwabo euh, l'aide à, à ces personnes jusqu'au moment ils pourront- où ils pourront rentrer chez eux.
uhagarariye ku isi ishyirahamwe mpuzamakungu riraba ivy'impunzi avuga ko kuronka igihugu kigira gatatu cakira impunzi uno munsi bitoroshe Transférer les réfugiés d'un pays d'asile, comme le Burundi par exemple, à un deuxième pa- pays d'asile, comme les kurungika impunzi mu gihugu cya gatatu nka leta zunze ubumwe za amerika na canada ni imwe mu nyinshi y'uburundi y'ikibazo cy'impunzi ariko igarukira hafi iyumvire namwe mu mwaka uheze iyo nyishu yakoze ku bice biri munsi ya mirongo itatu ku ijana by'impunzi ziba mu burundi ibibanza biraharuye ni nk'uko atabikihari tuzobandanya tugerageza kugira bishoboke kuko bikenewe cyane ku bandi inyishu no kuyironderera ngaha mu kurindira ko guhunguka ariyo nyishu irama bishoboka Euh, Sinon, le rapatriement, qui est la solution la meilleure pour tous les réfugiés, mu gusozera urugendo rwiwe filippo grandi yaciye ku mutumba wa higiro muri komine ya gasogo y'intara ya muyinga kuri uyu mutumba yagendeye abaheruka guhunguka ku gushaka kwabo bavuye mu gihugu ca tanzania ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika abahinga mu mitekerereze ya muntu bavuga ko abakobwa n'abagore bafashwe ku nguvu mu gihe cya jenoside bakwiye gufashwa bimwe by'akarorero abo bahinga baremeza ko gufatwa ku nguvu bisigira uwabikorewe igikomere kitarangira ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika asunika kaboyi ari i kigali mu rwanda gufatwa ku ngufu ni imwe mu ntwaro yakoreshejwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane abagore n'abakobwa bahuye n'ayo mahano kugeza n'ubu bavuga ko batajya bibagirwa ayo mahano y'abakorewe abavuganye n'ijwi rya amerika tutashatse kuvuga amazina yabo aho batuye mu rwego rwo gukomeza kubungabunga ibanga ryabo baravuga inzira y'umusaraba banyuzemo nashidutse mfite inda ariko ubwo mu mayira uko twazaga nuko twageraga ku mabariyeri badufata tubohozwa inzira yose twumva nubwo tuvuga ko viyore yakoranywe ubugome bwinshi ntabwo ari wa muntu wagushyiraga hariya nk'umugabo n'umugore ngo mugiye kuryama ariko kubona umuntu yamaze kwica umuryango wawe yishe umugabo n'abana yarangiza akubwira ati "Ni- nicyo kintu kibi cyaduhangayikishije niyo mpamvu nabwiye aba bantu muri asosiyasiyo nanjye nijye mbahagarariye ndabaganire mukomere mubivuge kandi abenshi banduyemo sida niyo mwumva abantu baratubohoje mugira ngo batushyize hariya baturyamisha reka reka reka abantu bapfuye urupfu rwa nabi rw'agacinyagura abahanga mu by'imitekerereze ya muntu bemeza ko umuntu wafashwe ku ngufu akwiye gufashwa mu buryo bw'umwihariko mukamana derite impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe ukorera mu muryango neva again rwanda avuga ko bahuye n'aka kaga bakwiye kurindwa no gushyigikirwa by'umwihariko ni abantu baba bafite navuga ngo ni agahinda k'inkubirane bafite ibyo abandi bahuye nabyo bapfushije imiryango bahuye n'ibindi byago bongererwaho no gufatwa ku ngufu bamwe banabyaramo n'abana ni ibibazo rero by'uruhurirane nibaza ko bo baba bakwiye kwitabwaho by'umwihariko bisaba rero ko ahantu azavugira ari ahamurundarunda ntihongere kumugirira ubwambure kuko ntabwo umuntu abivugira aho abonye akwiye kuba afite aho abivugira hamurundarunda hamufasha kumva a- a- arinzwe afite umutekano ashobora- afite abo ababwira bamwumva abenshi rero ushobora gusanga bivuga uyu munsi ejo akumva nti- ntibyari ngombwa kubera ahantu amaze kugera bamushyize ku kinyamakuru bamushyize mu itangazamakuru arabivanaho ate noneho tukongeraho n'ikindi ko atari we wenyine bireba umwana ubona nyina wa- wagiye kuvuga ko yamubyaye barafashwe ku ngufu nawe ni ubuzima bwe buramureba nubwo hashize imyaka makumyabiri n'ine jenoside ihagaritswe abafashwe ku ngufu bemeza ko n'ubu ingaruka bakibana nazo njyewe jenoside i- i- irangira mu batutsi sinabagamo narakwegeraga uri we bakumva ko nabyaranye n'umuhutu bakumva ko amabanga yanyu nyashyira ba bahutu kajye simbazi noneho nagaruka mu bahutu nabo bati uriya kwa kanaka twakoreye biriya twe twabana na kanaka nkabura hose umwana wanjye aba icyahombye yibuze iwabo aribura iwacu nk'icyahombye nyine Niko wamuhamagara?
na leta kandi ntiyamwemeraga wamuhamagaraga icyahombye narabimubwira abantu abakobwa benshi banze kubivuga abanze kubivuga bashyize toruma kandi abenshi banduyemo sida iyo mbyibutse mpita numva ntinya umugabo nkumva sinanamukumbuye Mukamana Derita inzobere mu myitwarire n'imitekerereze ya muntu avuga ko umuntu wafashwe ku ngufu arangwa no kugira agahinda gakabije akagaragarwaho n'ihungabana Mukamana agatanga inama ko umuntu wahuye n'ako kaga akwiye kwegerwa ndetse akongererwa urukundo ariko akavuga ko aba bantu bakeneye ko ibyabakorewe bivugwa ariko bitabashyize ku gasozi bakibuka ko ejo abo bantu ubuzima bwabo buzakomeza bakibuka ko abo bantu ejo bafite abazabakomokaho bakibuka ko badakwiye kwambika ubusa aho ngaho kuko azagira abuzukura afite ariko rimwe na rimwe kubera ko abantu baba batabisobanukiwe hari igihe batabungabungirwa uwo mutekano kuko hasi umuta nubwo uri umunyamakuru icyo ukeneye si uko ngewe nkubwira ngo ngo ngewe raderite baramfata icyo ukeneye ni uko uvuga ngo hari x wafashwe bimugiraho ingaruka ariko uribaza nk'umwana w'umukobwa wafashwe uyu munsi akaba yarashatse urugo kujya kubwira umugabo we niba atarigeze abimubwira arabivuga hari icyo bita voyeurisme gushaka kurunguruka ahatari ngombwa umuntu avamo n'urisi ngo ubwo byagenze gute umuntu iyo akubwiye ngo barambohoza cyangwa se akakubwira ati tugeze ahantu nta mibare igaragaza uko abafashwe ku ngufu bangana mu gihugu hose ariko ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu n'umuryango wa vega gahozo wita ku bapfakazi ba jenoside bugaragaza ko abagore n'abakobwa bangana n'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi n'icyenda bafashwe ku ngufu bakabyara abana bangana n'igihumbi n'ijana na cumi na babiri asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali bamwe muri ba rwiyemezamirimo baragiriza akarere ka rubavu kubasaba ikiguzi kugira ngo bishyurwe iyo banse gutanga ruswa baramburwa ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika jean claude ganza mu nyamagana ikibazo kiri mu karere ka rubavu rero ni ibibazo byinshi ntabwo wabibara ngo ngo uzakore urutonde bivemo n'ikayi yashira ya- wakwandika igashira n'umwe muri ba rwiyemezamirimo ukorera mu karere ka rubavu avuga ku ruhuri rw'ibibazo bahura nabyo mu kubahiriza amasezerano y'amasoko baba baratsindiye biciye mu ipiganwa avuga ko bitoroshye na gato kurangiza isoko neza mu gihe uba usabwa kugabana amafaranga na bamwe mu bakozi b'akarere cyane cyane abafite aho bahurira no kwishyurwa kwa rwiyemezamirimo mu karere ka rubavu iyo ufite nk'isoko bisaba kugira ngo bajye bagutumizaho kugira ngo uzane ibintu iyo umuntu uraku- ura- urabigutuma adafitemo inyungu ntabwo abikora kandi noneho wabona udufaranga bagahera ku muntu nk'uwa mbere u- uka- ugasanga ko nawe uraye kugusaba amafaranga kugeza hejuru ku rwego rwo hejuru rw'umuntu ura- urakanda buto kugira ngo gasohoke ugasanga noneho niba ari ibihumbi ijana uriyemo nk'ibihumbi icumi ka- ukaburamo n'ayo zasora urya soko se ukaba ushoboye kurikora niyo mpamvu amasoko menshi usanga yarananiranye uwo barihaye ngo arikore akarihagarikira hagati kuko yabuze ubushobozi bwo kurikora cyangwa amafaranga yariwe agasha byakubayeho nawe njyewe hari hari ibyo mfite ariko iyo urebye usanga nk'umwaka ugiye gushira nta kintu rimariye kandi nararitsindiye nariciyemo n'amafaranga utayatanze we ntiyishyurwa ari nabyo bituma bamwe bananirwa guhemba abakozi bakoresheje bagahindukira bakabarega ku karere kandi ariko nyirabayazana nk'ubuyobozi bwa viziyo jeunesse nouvelle ikipe y'umupira w'amaguru iri mu cyiciro cya kabiri mu rwanda nabwo bushinja akarere ka rubavu kuyambura miliyoni zigera kuri cumi n'ebyiri z'amafaranga y'u rwanda mu masezerano yashyizweho umukono ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa cumi na kumwe bibiri na cumi na gatanu ijwi rya amerika rifitiye kopi avuga ko ekipe ya etanseri imaze kubiganiraho n'ubuyobozi bw'akarere nk'umuterankunga wayo wihariye igiranye amasezerano na visiyo jeunesse nouvelle ikajya iha etanseri abakinnyi bose yifuza etanseri yagombaga guha visiyo jeunesse nouvelle miliyoni enye mu ntangiriro za buri mwaka w'amarushanwa y'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu byumvikana ko yagombaga gutangwa n'akarere ka rubavu aya masezerano asinyweho na ba perezida b'amakipe yombi ndetse n'uwari umuyobozi w'akarere ka rubavu sinamenye jeremy waje kwegura ku buyobozi bw'akarere mu mwaka ushize frere gabriel lozo perezida wa visiyo jeunesse nouvelle avuga ko akarere kabateje igihombo gikomeye kubwo kutubahiriza amasezerano bagiranye Dans l'année 2016-2017, ils ont pris quatre joueurs. Ils nous ont donné un million seulement.
mu mwaka wa 2016 2017 twabahaye abakinnyi bane batugomba miliyoni cumi n'ebyiri ariko bamaze kuduha miliyoni imwe gusa kuva twasinya aya masezerano muri uno mwaka nabwo twabahaye umukinnyi ariko ntibatwishyuye ntekereza ko etenseri ihabwa amafaranga menshi n'akarere nubwo ntayazi umubare ariko twe nta na make baduha no ku bakinnyi twirereye kandi mu buryo duteguramo abakinnyi nta wundi muterankunga dufite Or, euh, nous travaillons, on n'a pas d'autres sponsors.
icyakora perezida w'inama njyanama y'akarere ka rubavu bwana lambert dushimimana avuga ko atahamya amakuru y'uko ba rwiyemezamirimo basabwa amafaranga mu buryo bufifitse ngo bakunde bishyurwe ariko ko bibaye bibaho cyaba ari icyaha gikwiye kujyanwa mu butabera icyo sina- sinahamya ko hari ibyo kuko nge nigeze kubonana nabo icyo kibazo ntibakimbwiye ariko gihari cyaba ari ikibazo gikomeye kandi icyo ngicyo ni ikibazo kigomba kujya no muri polisi ni ukuvuga ngo niba ari rwiyemezamirimo afite ibyo agomba gukora akagomba kugabana n'umukozi w'akarere ayo mafaranga cyaba ari ikibazo gikomeye simpamya ko ari byo ariko kiramutse kibaye ari cyo cyaba ari ikibazo gikomeye tugomba gushyikiriza polisi ahubwo ubuyobozi bw'intara y'uburengerazuba bwo buvuga ko bwahagurukiye uturere tutishyura ba rwiyemezamirimo baba barangije neza akazi bapiganiye kandi ko butazihanganira ahagaragara imikorere mibi nk'iyo bwana alphonse munyantwari niwe guverineri w'intara ku bijyanye n'ikibazo cya ba rwiyemezamirimo niba yarakoze akazi akakarangiza kubera ko ntabwo twazabyihanganira iyo ni serivisi mbi kuko niba umuntu yakukoreye akazi ukajya kureba ukemera yuko ibyo yagomba kugukorera yabigukoreye uko mwabisezeranye kandi ukaba ufite amafaranga yo kumwishyura kutamwishyura ubwo ngubwo twashakiramo ruswa twashakiramo serivisi mbi twashakiramo ibintu bitari byiza ko umuntu warashimye akazi yagukoreye ukaba ufite amafaranga yo kumwishyura nta mpamvu n'imwe yasobanuka yo kutamwishyura turumva rero turaza kubihagurikira dukurikirane ariko abakozi bakoraga batya nabo babihanirwa ko nk'uko nari mbivuze kuba washimye akazi yagukoreye ufite amafaranga yo kumwishyura ntumwishyure ubwo nakekeramo ruswa nakekeramo ubunebwe nakekeramo serivisi mbi ibyo umuntu yakekamo byose byaba ari ibintu bibi gusa abikorera bo mu karere ka rubavu bakunze gutunga agatoka akarere mu bihe bitandukanye ba rwiyemezamirimo hari aho bagiye bifata ntibapiganira amasoko atangwa n'akarere bavuga ko gafite amanota mabi mu bijyanye no kwishyura ba rwiyemezamirimo bitewe n'imikorere mibi y'abagize akanama gashinzwe amasoko mu karere ni ibibazo kandi bigaragara no mu tundi turere tumwe na tumwe hirya no hino mu gihugu aho usanga abaturage barira ko bambuwe na ba rwiyemezamirimo babakoresheje ntibabishyure kuko nabo uturere twabahaye amasoko tutabishyuye claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika umushikanje w'intwari yo hagati mu burundi aributsa abarundi ko abanyapolitike bazoba bafise uburenganzira bwo kwigisha gutora ego canke oya ku vyerekeye ibwirizwa shingiro ico gihe kigeze kandi ko ata n'umwe azoba afise uburenganzira bwo kubibabuza yabishikirije ejo ku munsi wa gatatu mu nama n'abarongoye imigambwe inama iba inyuma ya buri mezi atatu ni inkuru ya evariste nzikobanya nka umunyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i bujumbura mu burundi iyo nama hagati y'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu n'abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko yashingiye ahanini ku myiteguro y'amatora y'ibwirizwa nshingiro yimirije ibibazo si bike ku barongoye imigambwe muri ino minsi yimirije amatora muri byo harimo nimba leta izofasha abahagarariye imigambwe gushika ku rubuga jean de dieu mutabazi arongoye umugambwe radebu ari mu babajije ico kibazo iyi referandumu burya ni itora muga ni itora mu migambo tutari tuzi neza aho rizobera imigambi yose ntinganya uburyo twagira tubaze yuko minisitiri wa interi ico kibazo tokibaza muri leta uko bashobora korohereza imigambwe kugira ngo ishobore kuja kugira iyo kampanye bafise uburyo na bukenya hanyuma inyishu bazoheza bakamuha azoheze ntiyasubira kudutumako azoyidushikirize naho iminsi ari mike umushikiranganji pascal barandagiye arongoye ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu natanga inyishu itomoye kuri ico kibazo afatiye ku kuntu itegeko rigenga ivy'imfashanyo za leta ku migambwe rivuga nivyo itegeko rigenga ivyo gufasha imigambwe rirabivuga ko leta ishobora gufasha imigambwe haba mu itunganywa ryayo canke muri kampanye mu gifaransa bavuga pepe autorise le financement des partis politiques de manière équitable proportionnellement au nombre de sièges qu'ils détiennent à l'assemblée nationale itegeko ribivuga uko murisomye muca mwumva ibishoboka n'ibidashoboka uretse yuko ibi ndabisomye muri constitution ni article 84 legislateri yakoresheje pe yanka kuvuga ati dua kubera yari azi neza ko bishobora kudakunda naha rero sinshaka kukirandira ko eh, kuko murashobora kugisoma namwe mukaraba le contenu de la disposition hanyuma tukazoheza natwe tukagenda muri iyo esprit nyene tukabaza ubushikiranganji bw'iga ca leta abo barongoye imigambwe basanga muri seni bari bagiye gutomora umwambaro abaziyamamariza amatora y'ibwirizwa nshingiro bazoba bitwaje kuri ico kibazo prosper ntagwamiye ajejwe kumenyesha amakuru mu mugwi seni yari yitavye iyo nama yatanze inyishu ashikiriza ko bazoba bambaye impuzu z'amabara aranga imigambwe barimwo kamwe k'imyambaro murarekuriwe kwambara voze insigne article 25 ya code electorale riclare là-dessus ntimuzotinye kwambara umwambaro bagenga muri kampani bavuga ati umugambwe kanaka ushigikiye iki cyangwa ikiriya birarekura muri iyo minsi cumi n'ine uruhara rw'abarongoye amashengero mu myamamazo nabwo nyene rwabajijwe na bamwe mu banyamigambwe felicien ndi w'uburundi ni umusende dedede anarongoye ihuriro ry'imigambwe ikibazo ngomba kubaza ni kijanye n'amaeglize jantisipe ampe naho hataragera mbega abanyamashengero mu mashengero bazovuga bazobwira abakristu gutora ego canke oya canke bizobera andeho des eglises komiseri ajejwe ibyo kumenyesha amakuru muri seni atanga inyinshi itomoye kuri ico kibazo ikindi naco ngira ni iki c'amaeglize eglize muve nka muvyumvise ntibisubire kubudi- kubatera agapfungu eglize ni apolitike ni apolitike nta consigne do vote irekuriwe kuvuga ari shengero mugabo umushikiranganje araza kubinonosora je sinogiteba ko eglize ni apolitike naco ibirekuriwe kwiyamamariza ibwirizwa nshingiro bitegekanijwe gutangura ku igenekerezo rya mbere birangire ku igenekerezo rya cumi na kane ukwezi kwa gatanu uno mwaka wa bibiri na cumi n'umunani eka n'abazitaba iyo myiyamamazo bakazoba bafise uburenganzira bwo kwigisha ego canke oya atawubakomakoma nk'uko bivugwa n'umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamara ryerekeye imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
umuyobozi w'ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga usaid ambasaderi mark green na minisitiri w'iterambere mpuzamahanga w'ubwongereza penny mordaunt batangaje bwa mbere na mbere mu mateka ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri na cumi n'umunani umushinga w'igitangaza humanitarian grand challenge wo kugoboka abari mu kaga witwa creating hope in conflict ni ukuvuga gutanga icyizere mu bihe by'intambara uyu mushinga uhuriweho na guverinoma z'ibihugu bitandukanye ugamije gushishikaza abantu bafite ibitekerezo byo guhanga imigambi mishya aho ariho hose ku isi mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abanyantege nke n'abari ahantu hagoye kugera mu bihe by'intambara uzagira ingengo y'imari y'amadolari miliyoni cumi n'eshanu muri iyi myaka itanu iri imbere ugenewe abikorera ku giti cyabo bashobora kugeza ku bari mu kaga amazi meza n'ibijyana n'isuku ibirebana n'ingufu nko kubamurikira no guteka amakuru ashobora kubafasha mu birebana n'ibyihutirwa mu buzima bwabo iby'ubuvuzi n'imiti n'ibindi nkenerwa byose bifasha abazahajwe n'intambara abantu bagera kuri miliyoni ijana na mirongo itatu n'esheshatu bo mu bihugu makumyabiri na bitanu bitandukanye bakeneye imfashanyo za vuba nyamara kimwe ku ijana kitanagezeho neza mu mfashanyo z'ubu nicyo cyonyine gishyirwa mu byo guhanga ibintu bishyashya humanitarian grand challenge iteganya gutera inkunga igera ku madolari ibihumbi magana abiri na mirongo itanu imishinga iri hagati y'icumi na cumi n'itanu yo gutanga imbuto zo guhinga n'indi nkunga igera ku madolari miliyoni imwe imishinga iri hagati y'ibiri n'ine yo guhindura no gutunganya neza ibintu bisaruwe no guha ingufu zirambye ibisubizo byerekanye impinduka koko uyu mushinga ni uwa cumi wo mu bwoko bwa grand challenge utewe inkunga na usaid n'abafatanyabikorwa bayo kugeza ubu batanze inkunga y'amafaranga n'inama ifite agaciro k'amadolari arenga miliyoni magana atanu ku bantu bahanze ibishya barenga magana ane na mirongo itanu mu bihugu mirongo irindwi bitandukanye leta zunze ubumwe za amerika ifite ishema ryo gukorana n'ubwongereza abafatanyabikorwa mpuzamahanga banyuranye n'abahanga ibishya ku isi yose mu rugamba rukomeye rwo kurengera ubuzima bw'abantu bari mu kaga k'intambara
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese mukunda iradiyo hejuru y'amerika ibiganiro tubateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha tububoneho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloise bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.